adeniyi johnson call out his wife seyi edoo for infecting him with virus days after returning from the uk hey my people, now welcome to Maureen gist tv i greet you, according to una time o oh, my people, how on a day? Yeah, so my country people, this now, adeniyi johnson the former husband of Tony abraham yes yes yes Now this guy and i dey see for here na im bin dey marry tony abraham na im don call out im wife o una know say shane edu a lot of people dey call am husband snatcher because of say im marry adiniyi johnson after adiniyi johnson and tony abraham dey get kwanta for dia marriage eh, pipo kon say na because of dis shane edu na im make adiniyi johnson dey misbehave. before at the end of the day they come end up they marry before you know people come they call here. Do say na husband snatcher na she be and una know say my people of recent Seyi Edo according to wetin dem talk they say he buy house for Lagos They eh, sorry for UK una know say just travel to UK just come back from UK so eh, they come say im buy house for UK This lover blog they come go for her page o dem con go eh, a lot of people con dey tell dis lover say ah make he carry out investigation about dis house wey be say dem say sheyi edu buy for uk becos sheyi edu no be residence for uk e no be uk citizen nothing nothing how im go just go go just buy house for for uk as mortgage and i know say if you say if you like o you fit say you get money oh, you no go fit buy house complete make you pay o oh. e no be like nigerian house wey dem dey buy dey pay completely but uk you go dey pay small small so people dey find dem con go meet eh, gist lover wey be the tatafo of all tatafo come say gist lover abeg make you help us investigate dis shey Do this house wey be say dem say im buy for uk na true so gist lover come come out o oh, dem come say twelve twelve gist lover nation happy Sunday o. So recently, Sheyi, also known as Sheyin Edu, bought a house in the UK. I no even see her side because na around that time small pap dey chop her own cane fiam before you know its people begin send am to me say this lover make you dig into this so no be sheyi get the house o na advert o sheyi dey mislead dey mislead people o sho mislead bawo na lying so why will she, will she be misleading her fans na so i carry my two left leg go enter her dm iyawa sheyi shey well done o na so i greet her come ask question say how far dem say you do add fake life join na so she say she bought the house oo say na her uncle wey dey into real estate help am oo i further ask her how this is possible because the last time i check she and adeniyi johnson bin fight wey dat one beat her for obodo oyibo over cheating allegation na why wunmi toriola dey sue am save save na na so my people o oh, na why dem deport niyi say okay according to wetin gist lover dey talk say two of the adeniyi johnson and seyi edun dem bin don fight for obodo oyibo na the reason why be say dem deport niyi na im make her no follow niyi go na im make adeniyi johnson no follow am go di uk so just gislover come dey ask am say wetin make her no follow wetin make adeniyi johnson wey be husband no follow am go dis uk wen e go now e say adeniyi paper never come out say dem no get adeniyi no get problem wit uk uh, government so na so i further ask say if it is true dem no get issue while niyi no follow am she tok say niyi passport no quick come out as much as i dey try find out the truth shey she say dem okay so dis lover dey try to find out the truth whether dis house wey be say sheyi flaunt for social media whether na actually get am true true so dis lover say make we make we the amebo group of company make we hold on make he carry out investigation say im don im don forward di house go go uk to go carry out investigation weda na sheyindo na im get di house or no be im alright o my pipo o afta sheyindo come back from from uk na im husband wey dem dey call um, adeniyi johnson come tok say sheyindo infect am with virus my people make una never dey um, make una never dey tense up una go know the kind virus when e be say im wife wey dem dey call Seyi Edun infect am with so Seyi Edun had reportedly visited the UK for the first time in a long time according to reports the actress couldn't contain her excitement as she couldn't wait to see the stunning country Shinyedu posted in her Instagram page about how happy she was to have returned to London after a long absence. She wrote, God is never too late. After many years, I'm back in the UK, London, be nice. So the taxpayer who has returned to Nigeria seems to have bought, brought back, okay, brought back a virus with her. Taking to Instagram, Adeni revealed that his wife had infected him with this tiktok virus yes o my people! Now tiktok virus nine nine adeniyi johnson tok say in wife take infect am wit e con say He um, stated that he has become addicted to this social media app he pleaded with his fans to follow his account as he promised to keep them entertaining meaning that say na wife now be the person when he push and goes. um, start this uh, tiktok something so in come they addicted to it na be the virus when it e be say in e wife infect her with before una go talk say in e wife go carry kerewa for for uk carry gonococcus come give im husband so my people yes sorry for the suspend of dis uh, video Now so it be all right, my people. adeniyi johnson and im wife they don't marry for some time and um, dem never get became by the grace of god The god of um, The God when e be say they give children will surely bless them with wonderful children because a lot of people now it e come be like say then they mock them say ah when Adeniyi Johnson with uh, um, Toyin Abraham they married they stay for how many years marriage no picking then uh, Adeniyi Johnson move out of the marriage go marry Seyi Edun no picking. meanwhile Toyin Abraham according to reports don get another belle after e don born the first one for him. present husband wey dem dey call Kolawole Ajeremi abi how dem dey call am sef I no know. Alright my people. o oh, na dis one now say make I carry come on. make una no make una mind never dirty o oh. Seyi Eddo and im lovely husband they are living in peace they are in good terms they love themselves e no infect am with any go any bad virus o na just dis um, Eh, tiktok and eh, thing i know say me this tiktok of a thing sef i no know how the thing works i never really pay attention to that apps because i just see people where they did that apps like people where they say dem no serious for life me i can't find money i no can they do all those funny funny things except that they pay oh, if it be say don't they pay for them, make they let me know make i go because now anywhere that they pay now they go i no come look which face for social media i cannot come and be wasting my time say they dey do one funny tiktok when nothing they come at. ah e no work o oh. alright my people and hmm. this one i say make a carry come in case you never subscribe to this channel make you hit the subscribe button click the bell notification and have a nice day bye